بسم الله الرحمن الرحيم استعاذ الرا بانيتي بسم سينجتو آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انتن والأبيد أكبدي isii keessatti wal dhaban jechuu isiin tun faatihar raajii moo maalin raajii jechuu keessatti wal dhaban irra sahiini dubbiidha faatihar raaji faatihar raajii isiin tun takkaa aayata faatihaati jennaan takkaa aayata faatihaati suuraa namlii keessattillee aayata arraaj suuratu namliin keessatti innahu min suleymaana wainnahu bismi illaahi irrahmaani irrahiim akkasitti dhufte jechuudha takkaa aayata isiiti jenna duuba aaya takkaa aayata isiiti suuraa suurolee gartee biroo keessatti hoo أنزلت للفصل سورولي برو كيست غرغر باسو داف بوفمت سورولي برو كيست آيات الراهل لك وامتو غرغر باسو داف بوفمت جدو سورواني أكا أدام بيكنيف كايم تججو سوران تن أسر دابت تن أسر را إيغالمت ججو أكا أدام بيكنيف كايم تججو ردوبا سورولي biroo keessatti saniif kaayamtee jennaan hadiisa abu daawud keessatti sanada seeyaan ilma abbaasiitirraa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم حنق بسم الله الرحمن الرحيم كن الرتب فمت rasuulli suuraa taan taan irraa gargar baasu hin beekuu je bismillaahi rahmaani rahiimiin itti buufamtee jennaan suuraa addaan beekuu danda'e jechuu saxiihun أخرجه الحاكم في المستدرك آية وصححه الألباني دوبة حديث سيا جنان آية suuraa tana gargar baasuu keessatti buufamte bismillaahiin faatiharra ammoo aayata suuraa namlirraati suuraa gartee namlirraayis aayata suuraa namlirraa aayata isirraa taate ta'uu keessatti waluun dhabne wal dhabbiinuu hin jiru laakiin bikka faatihaadhaa tana keessatti xixxiitan bikka faatihaa tana keessatti ikhtilaafni argame faatiharraayyii miti jedhe gariin ormaa gariin isaanii faatiharraayyi akkana jedhan aya laakiin faatiharraayyi jennaan daliilli hadiisaa sabataadha isiin faatiharraa ta'uu keessatti isiin faatiharraa ta'uu keessatti daliilli hadiisaa sabata torba jedhamti isiin ayat torba jedhamti torbi kun isii itti lakkaa'u waliin torba ta'e malee kophaa isiidha torba hin taane isii itti lakkaa'u waliin torba ta'e jennaan aya إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والسبع المثاني سبع المثاني كأسين التنتات بسم الله تن اتلكاء الآن تربة جرمت ملي بسم الله ملي تربة جرمت حديثني كن دليلة بسم الله كيست لكاومت فاتحان تربة أرد نوف أجعل فما كنا رقار يجور دوبا آية أمس صلاة كيست نكر أمتمو هنكر أمت جتشو كيست والأبي قد دافدا hin qara'amtu walumaa galattuu jedhe gariin ormaa daliilli isaanii maaliidha daliilli isaanii rasuulli yeroo gartee salaata banu bilhamdi lillaahi rabbi alcaalamiin saniin banaa hadiisa jedhu san qabatan jechu alhamdu lillaahi rabbi alcaalamiinaadhaan salaata bana hadiisa jedhu qabataniiti hin jiru salaata keessatti bismillaahi qara'uu walumaa galattuu je'anii lafa kaayan muranii jechuudha duuba lafa kaayan jechuu aayaa ormi kun ammoo qara'uun ni jirti je'an daliilli isaanii maalidha jennaan hadiisa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صليت خلف صليت خلف عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر آه نعم دليل ورثني اخرج احمد في المسند وابو داود في السنن وابن خزيمه في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ام سلمه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آية وقال الدار قطني إسناد صحيح واحتج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة بما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين aayaa hadiisni ummu salamaa kun maal je'a rasuulli qara'ati isaa bismillaahi tan addaan murmuree qara'a aayaa maal kenna duuba ni qara'a bismillaahi ni qara'a jechuu ta'e duuba bismillaahi ni qara'a jechuudha namaaf kenna aayaa bismillaahi ni qara'a jechuudha namaaf kenna akkasuma hadiisni abbaa hureyraatis أبان ريرادا إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم جره والكبتي صلاة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة بسملاء الفلتي قرأه أن صلاة رسولة فكيسيت سنين صلاة جئدوبة آية إن فكاتا كيسا قام صلاة رسول ربي تجل حديث ذنين رمال تفور رسولي basmalaa qara'e jechuutu fuudhama jechuudha daliilli warra qara'e jedhuu kana jechuudha duuba aayaa warri rasuulli warri gartee duuba bismillaahin hin jirtu jedhu riwaayaa muslim daliila godhatan riwaayaa muslim عائشة راكدمت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بسم الله أسيت دبني أسيت بسم الله دبني كنو وان إني اتين إيقاله فاتحة دا. الله أكبر جئتما فاتحة اتفوفي جانسان دليلي كان يكنا بسم الله قرؤون جرت أصلا جان آية والكافة دبين دوبا كيف الجمع جنان رسولي قرأ جرا جنان آية رسولي قرأ جرا لكن أمو قد قبت كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين جتشون هو مما يقرأ جهرا وان ألفرمي ألفرمي كرأمرة كرأمرة آية ألفرمتي كرأمترة بالحمد إيقال جنان آية الرا مما يقرأ وان كرأمرة الحمد لله رب العالمين إيقالا وان كرأمرة ألفرمي جتشون ma'anaan isaa akkana jennaan maaliif jennaan daliila hadiisa rasuulli ni qar'a jechuudha san qabanne riwaayaa muslim keessatti laa yadkuruuna bismillaahi irrahmaani irrahiim fi awwali qiraa'atin walaa fi aakhirihaa ja'a dura isiitittis booddee isiitittis dura faatihaatittis booddee faatihaatittis hin dubbatan bismillaahi akkana jaa duuba laakiin riwaayaa ahmad tana saa'idhaa تإلما خزيمان آكيست لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم جتشوران أديفم وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجارون بسم الله الرحمن الرحيم ولنقبة بسم الله الرحمن الرحيم تن ولنقبة نيجا وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون كقبة تأني رواية ابن خزيمة لا كست قد قبتني أكن جدوبا كنافو دبين أكم تو قبدي نقرأ رسول فاتحة وروني قرتي دوبا faatihaan waan hin qar'amne itti fakkaatu حديثني ثاني كان رسول الله يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله جدت كان فأى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر جدت كان فأى حديثني ثاني مالي الآن فسر مقبة هندبة بسم الله هندبة جدتون جهري الآن والفرأتني هندبة جدتون آه جنان حديثني ثاني رتنا مقاتلتو والفرأني هندبة جدتون أكنها آية riwaayaa ilma kuzeymaatu fassare yusirruuna jetti gadi qabatanii qara'an jechuu وعلى هذا يهمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن علها تبمسيس الرواية مسلمي كان رقب سيف مججو تبمسيس إسلاه دبة ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها درة فاتحاتي في بود فاتحات التل بسم الله دبة تجدت ol qabatanii hin dubbatan jechuudha itti baanti jennaan duuba malli jam'iidha akka kana haya laakiin hadiisa abbaa hureyraadhaa keessatti abbaan hureyraadhaa ol qabatee qara'ee sunnaa rasuulaati jedhee kayfal jam'u ammas haya ol qabatanii qara'an moo gadi qabatanii qara'an yoo ka jedhamu taate abbaan hureyraadhaa ol qabatee qara'ee sunnaa rasuulaatii jedhe حديث برا كيستي غاكونو كانوا يسرون رواية إلما خزيمة را كيستي غاكبتني كارانجا حديث أبا هريرة أمو ألقبتني كارانجا كيف الجمع قرين إساني تأويل قراني آه أبا هريرة قرته ألقبته بسم الله تنا ألقبته كارئه آية فجهر صلى فجهر بقراءته بالبسملة جاء qaraatii isaata bismillaahi tana ol qabatee qara'e jechuu zaahiraan garsiisa ormi gariin ammoo garii salaataa keessatti fakkeessee malee salaata rasuula bakka bismillaahi tana keessatti hin fakkeessinee jedhan akkas jechuulleen ulfaata maaliif jennaan صلى فجهر في قراءته بالبسملة جل بالبسملة جل بسملة دبته قراتي إساء كيستي بسملة ol qabe jaa duuba saahibni subulii irraa haasawe وقال في السبل وطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها هدوء علماء إمدي ككنت واللبن أكن جد سايبني سبلي رسولي yeroo garii ol qabatee qara'e yeroo garii gadi qabataa malli jam'iidha akka kanaa jee laakiin waan jennuun haalli rasuulaa irra guddaan gadi qabatuudha ol qabatuun waan yeroo tokko tokko irraa argame kanaafi akka gaqqabatuun faca'e kanatti ol qabatuun isarraa faca'uu dhabe jechuudha akka gaqqabatuun isarraa faca'ee beekamee odeeffame kanatti. ol qabatuun kanaaf hedduu hin beekamin waan irra hedduu yeroo irra hedduu haala isaa keessatti waan kagaqqabatu ta'eef jecha ol qabatuun waan yeroo takka takka irraa argamte jennaan duuba haya mufradaata isiidha tasariifa haya isiidha macnaa isiidha keessa hogguu seenne معنى إسيدا كيسا يروسين بسم الله الرحمن الرحيم جتشون كوني قولوا بسم الله الرحمن الرحيم جتشون آه جانين مال الجنان لأن هذا المقام مقام تعليم بككم بكبرسي سورات برسيس تجرى ربين أرم إساء kanaafuu namni nama barsiisu tokko akkana je'a je'een nama barsiisa wahaadha kalaamun saadirun عن حضرة الرب تعالى انتهى جمل آية وقال الطبري إن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه محمدا بتعليمه إمام الطبرين أكن جده ناموس برسيسه ربي النبي محمد إسبرسيسودان ذكر أسمائه الحسنى مقولة إسا قاري دبته إسبرسيسودان ناموس إسبرسيسه آية دوبا أمام جميع أفعاله شوفما فولدري هجي إسا كيست ججا akkasuma cufa ormaatiifis sunnaa godhe ka ormi qabatee jala deemu nabi muhammadiin cufa hujii isaa fuulduree waan inni hojjetuudhaaf deemu cufa keessatti jechuudha duuba akka bismillaahii tana dursu rabbiin isa barsiisee jedhe kanaafuu bismillaahi irrahmaan irrahiim jechuun quuluu bismillaahi irrahmaan irrahiim ormana bismillaahi irrahmaan irrahiim je'a يا نبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم جئ يا أرم بسم الله الرحمن الرحيم جاء جتشات دوبا بسم الله الرحمن الرحيم جاء يا أرمان هايا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء جتشوتي أمو حال كونكم متبركين باسم الله مكا الله كبركا برباد حالة تاتنين بأتين tabarrukaafi jenne tabarrukaafi barakaa barbaaduudhaafi jenne saniif dhufte jenne ka barakaa barbaaddan haala taataniin maqaa allaatiin ka barakaa barbaaddan haala taataniin bismillaahi irrahmaan irrahiim ja'a jennaan duuba bismillaahi maqaa allaatiin ka barakaa barbaaddan haala taataniin bismillaahi irrahmaan irrahiim ja'a arrahmaanii كثير الرحمة هدماتا رحمتها كتئه الله سنو هدماتا رحمتها كتئه هدماتا رحمتها يوكاو هدو رحمتها قرا كتئه بجلائل النعم كانني غرغد دوران هدو رحمتنا ما قرا كتئه الرحيم كثير الرحمه كثير الرحمة لعباده بدقائقها هدمات رحمتها كتئ يوكا هدو رحمة قدا كتئ بدقائقها تتكو قنانيتين قنانيت تتكو تاتين قنانين قرقدون سن أكا إيماناتي قنانين تتكو نمو أكا بريدنا نما كنوتي أكا جبين نما كنوتي akka dhagahaa namaa godhuuti akka argaa namaa kennuuti je'aniin duuba haya arrahmaan arrahiim akka kana الرحمة في اللغة رقة القلب رحمة لغة كيستي لا فنتي قلبيت لا فنتي قلبيت ججو كالقني uumaa isaa kana ittiin jabaatu ni laafaafi jechuu ta'e duuba ittiin jabaatu ni laafaafi faatihaa keessatti illee nuuf dhufa alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaan irrahiim nuuf dhufuudhaaf ta'a jechaadha irraa haasoyina amma tana keessatti hangalma irraa haasoyina ba'attii tana yoo irraa qoqqotan waa'ee ba'attii tanaa maaliidhaaf harfii qubee gartee aliif ba'a cufa san keeysa ba'attiin tun maa filamtee bikka bismillaahiidhaa tana dhufte yoo jedhame waa hedduuf maltii jedhan duuba alifni maa hambifame maqaa allaahatirraa bikka alifii maaliif ba'a dhufte اسم جاء مالي باسم جاء نجا من اسمك جت مالي من باسمك هنجت آية اسم كن ألف ديمتا ألف برافتي بأتين أيسان رفت بكسني باسم الله كهنجئن بسم الله تأجج آية يوكا اسم الله كهنجئن yookaan bi'ismi kan je'in alifni ni hafte ba'attitu walumaa galatti bikka alifaa bu'e jechuu deebisaa akkaataa hedduun irraa godhan tokkoffaan alifni tun ol fuudhamiinsa qabdii boona qabdii jedhan axaduhaa anna fi lalifi tarakkucan watakabburan wataxaawulan وفي الباء انكسارا وتدا- وت- وتوادعا وتساقطا فمن توادع لله رفعه الله ألفني أول فلامين سكبدي أول أبت مري إسابون فكانت جيتشو خير من قبدي بأتين أموج أبسمين سكبدي قد أفقابين سكبدي خفين سكبدي فمن توادع لله رفعه الله إسأل الله قد أفقابي ربين أول فولا كنافو إسين قد قبمتولا alifni mataa dhaaba waan boonu fakkaata kanaaf bismii kanatti bika maqaa rabbii kanatti ba'attii fidanii haya kanaaf maqaa rabbii kana bira fidamte jechuu waan gad of qabduuf tawaadu'a waan qabduuf jecha akkana jedhaniin وثانيها لميستون إسيدا أن الباء مخصوصة بالإلصاق بخلاف أكثر الحروف خصوصا الألف من حروف القطع بأتنت حرفي وهي متنسن harfii maxxansaati waan takka wayi wayi maxxansiti aliifni ammoo hurufa qaxii irraayi hurufa muriinsaa hurufa gartee muriinsaatirraachi waan hurufa muriinsaatirraa taateef maqaa rabbii kana biraa hambifamtee ba'attiin ammoo hurufa waa maxxansurraa waan taateef jecha namuma gartee rahima maxxanfatu caalaa kanaaf jecha bismii kanatti maxxansanii fidanii haya jedhaniin wasaalisaa sadeessituun isiidha anna alba'a maqsuuratun abadaa ba'a yeroo hundaa'u kisra haya فلما كانت فيها كسرة وانكسار في السورة والمعنى وجدت شرف العندية عند الله تعالى كما قال أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي فأتنت يرون داو كسرى كسرى الرهن ديمت kisraa taatee akkasumatti taa'uun isii sun zaata isiidhaa keessatti cabsamiinsa wahiitu keessa jira laafinsa wahii miskiinummaa wahiitu keessatti argamaayya kanaafuu warra cabsame kan miskiinummaan itti argamte kana ol fuudhutu haqa kanaaf jecha ismii kanatti eda'anii afreessituun baattiin tun kufiinsa qabdii caccabiinsa qabdi zaahira keessatti laakiin ol fuudhamiinsa qabdii gama tokko yoo laallee jedhe yaanni isiidha dheeraadha waculuu himmatin fil haqiiqa yaanni isiidha dheeraadha sun sifa siddiiqiin arraaji min sifaati siddiiqiin hamilee dheeratuun yaada bareedaa qabaatuun gad uf qabuun hamilee dheeratuun sifa warra siddiiqiinaatiin raayyi ijaaniin warra dhugaa dubbatu ka imaan isaanii keessa dhugaa dubbatu haa alifni kun akkasanii ba'attiin tun jechuudha akka warra saniiti gad uf qabdi hamilee dheeratte ammallee boona ofirraa dhiisuun hamilee dheeratuudha alifni ammoo faallaasanii jirti darajaan isidhaa gama kamiin ol fuudhamte jennaan isin qabxii takka kennamte qabxii takka bichaa yeroo qabxii haa isinii kenninuu jedhanii quboolee tanarra qabxii fidan an takkuma fudhadhaa jette isiin aayaa. qabxii takka qabdi waan qabxii qabdu jecha darajaa qabdi alifoo homaa hin qabu jechuun bika kanatti gaa nama ilmoo qabutu irra darajaa qaba ka ilmoo hin qabnerra haaya duuba haadha ibaluu yookaan abbaa ibaluu jechuutu keessa jira alif maal qaba hogguu jaar rahmata rabbii qaba baa maal qabdi takka jalaa qabdi akkas jedhanii mire duuba tanaaf jecha ol fuudhanii. alifiif ammoo darajaan sun hin taane yaanni isiidhaa ol fuudhamuun ammoo qubee yeroo gartee qubeerra qabxii isinii kenninuu jedhanii irra fidan qabxii takka malee hin fedhu jette akka nama gartee taajirummaa lubbuudhaa agarsiifatee taate jechuudha haya nama tawaaduu agoru ka gad uf qabu ka bololan heddummaanne akkas taate jechuudha an qubee. qubee ani gartee takka malee hin qeebalu takka sanuu hoo garaa jala kaadha jette ittiin hin boonu uf gubbaa kaayee ittiin hin boonu qabxii sanuu takkitti sanuu garaa jala kaadha jette haya tawaaduu qabdi jechuudha tanaaf bikka ba'attii kanatti maxxanfamtee bikka ismiidhaa kanatti maxxanfamtee liyakuuna xaaluhaa ka xaali muxibbin laa yaqbalu illaa maxbuuba waahida sifti isiidhaa sifaa nama nama tokko jaalateeti akkasii ebalitti jaalateeti jechuudha isii malee hin fedhuu hayyau jaagurran qabuu isii malee akkasan taate an qabxi takkitti malee hin fudhadhu ta biroo jettee dibde aayaa kanaaf jecha waan bolola hin qabneef jecha waan takkitti marra gabaabbatteef jecha fuudhanii darajaa isiidhaa ol kuchisiisanii ismii kana bira fidan jechuudha. aayaa duuba ammas ba'attiin tun yeroo qubolee tana hunda eessamee isin haa kennu eessa isinii haa kennu qabxii tana eessa isinii haa kennu yeroo jedhaniin isiin maal jette miila jala kaadha garaa jala gama jalaa kaayadhaa jette uf gubbaa kaayattee ittiin hin dhaadanne jechuudha wamaa tafaakarati bihaa mataa isiidhaa gubbaa kaayattee ittiin hin dhaadanne tawaadu'aaf jecha garaa jala kaayatte qabxii sanuu jechuudha kanaaf man tawaada'a lillaahi rafa'ahu waan isin gad uf qabdeef jecha ol fuudhamtee maqaa san bira geessee jiran ismii kanatti maxxanfamte jechuudha jaheessituun alifni harfi dhukkubaati bikilaafi ilbaa'i ba'ii wal dhaba isa dhukkubsataa achi dhiisanii isa fayyaa qabu waa dalaysiisarree dhukkubsataa fayyaan qabu ofirraa dhiisan isa fayyaa qabu dalaysiisan kanaaf ba'attii tana bikka maqaa allaha kana fidanii dalaysiisan jechuudha torbeessituu harfiin ta'attiidhaa tun waatu jala deema isin imaama ma'amuumaa miti isin imaama akkamitti billaahi yeroo jenne marartu yookaan bizaydin hogguu jenne zaydiin kun eenyu jala rarra'a eenyu jala deema majruurun bilbaa'i ba'ii kana jala rarra'a ba'attii kana jala deema jechuudha isiin imaama dura buutuudha wanni biroo hoo isii duubaan isitti rarra'ee jala deema kanaafuu dura buutee bikka ismillaahi kana dhufuu dandeeyse jedhaniin duuba walmatubu'u filma'anaa aqwaa isa waa jala deeman ka duree ta'ee namaan deemutu irra jaba tanaaf akkana godhanii saddeetessituun harfiin tun harfi dalayduu taate uf keessattii miti bikka biroo dalagaa ooltisiin uf keessattii miti harfun caamilun wamutasarrifun fi gayrii uf keessatti kan ta'in waan biroo keessatti macnaa agarsiisti min yoo jette bi yoo jette kophatti macnaan qabdu yoo waan birootti fidde macnaa qabdi waan biroo keessatti dalaydi jechuu waan biroo keessatti dalaydi aya marartuu bizaydin hogguu jette dabriinsi kee kun zaydi bira ta'uudha agarsiisti bi jettoo calliste hoo kophaa isitti macnaan qabdu aya kanaaf harfi ganda namaa keessa dhayxee namaaf dalagaa ooltu takka isiini saniif jecha warra tole oolu tola itti oolanii tanaaf fidanii maqaa bii kana bira maqaa gartee allah kana bira fidaniyya sayleessituun ba'attiin tun harfi sifa isiidhaa keessatti guutuu taate ba'attii baa'ul isticaanaa yeroo jedhaniin baa'ul idaafaa ilsaaq yeroo je'aniin sifa guutumminaa takka qabdi jechuudha ta ittiin uf gargaarsan harfii biroo ma'anaa isiidhaa yoo guuttu sifa guutumminaa qabdi kanaaf jecha san kennaniifi ammas akeekii ittiin godhan je'an isii tan akeekii ittiin godhan waan namni akka mammaaksaa yookaan akka dhaaddannoodhaa akka tokkotti isii tanaan akeekkatu kama ashaaraa إليه علي بن أبي طالب بقوله أنا النقطة تحت الباء آية علي المبا طالب أكنجي أني قبطي بئن جلت جرت سنيجي آية توحيد الرتين أكيكي قد أنا من ليسيتا واتوكو شمس الرت وأن توكو كوبا قد الرت أني قبطي بئن جلت جرت يوجدت يوغما توحيدا rabbii achi garagalchites ani rabbii tokkicha malee hin gabbaru waa hundarraa qulqullaawee jechuu ta'a yoo haasawa biroo keessatti yookaan dalagaa takka keessatti namarraa achi baates ani kophaan jira waan kanatti hin laaqamne jechuufis ni ta'a anan nuqxatu tahat albaa'i ani qabxii jala ba'itti jiru sanii akkana jedhe kurnyeessituun isiidha asitti dhumattee kurnyeessituu irratti dhumate min xuruufii ashafawii harfi afaanirraa baatu sanirraa harfi hidhirraa baaturraa jisiin harfi hidhirraa baatu yeroo huruufa dubbatan huruufa hidhirraa baatu sanirraa takka isiin haya yeroo san ammoo huruufa hidhirraa baaturraa taa akkaan qaceelatti hidhii tana keessatti argamtee dubbatamtu baa'e haya تنفتح الشفة به ما لا تنفتح بغيره من الحروف الشفوية حرفي قرتي هي الرابات سنين الرا تيرو إسي دبة أكان هدين أدان بنمت حرفي بائي تيجي حروف شفوية رني بيتني مي با ميم واو با ميم واو حروف الشفوية آية ور تجويدا كسفيدة با ميم واو جري سدينتون هل الرابات جرى سدين كان الرا كايرو دبة مؤكان هئين أدام بنمتو با با ميم واو با ميم واو yeroo baa dubbattu addaan banamte jechuu akkaan haya gama jalaati hoo hidhii jalaatirraa maaltu bahaa faa hidhii jalaatirraa wanni bahu faa hidhii jalaatirraa ka baasan faa baasan hidhii jalaatirraa baatisiin غاية المريد في علم التجويد وآية